radiyo ijwi ry'Amerika itangariza ibiganiro byayo i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi inshuti banywanyi ba radiyo ijwi ry'Amerika mwiriranwa amahoro y'Imana ni Eugenia Mukankusi basuhuza mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu naho mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri mushobora kandi kudukurikira kuri interineti mukoresheje wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu kuri yutube na facebook ho mwadusanga kuri vowa radiyo yacu ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe z'amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
uyu munsi mutwihanganire ntitubagezaho ikiganiro murisanga nk'uko twari twabibateganyirije kubera impamvu zadutunguye ahubwo turabagezaho ikiganiro cyahise ku wa mbere cyibanze ku kibazo cy'inkwano murisanga mu rwanda hari abavuga ko inkwano isa n'iyabaye ikiguzi umwe muri bo ni umunywanyi w'ijwi ry'amerika twagira yezu marcel w'ikibagabaga i kigali turashaka ko mwazadutumirira abantu bafite aho bahuriye n'umuco nyarwanda baka tukababaza ibibazo ku bijyanye n'inkwano mu rwanda kuko usanga inkwano itakiri inkwano ahubwo wagira ngo ni ikiguzi ni uguciriranwa nk'uko umuntu ajya ku isoko akagura ihene akagura inka akagura ibijumba byo kurya n'inkwano muri iki gihe mbona wagira ngo ni uguciriranwa aho usanga umuntu avuga ati umukobwa wanjye namutanzeho ibi n'ibi ntabonye inka n'amafaranga angana atageretseho ntacyo twavuga ukabona ni inkwano ni ishimwe icya kabiri kigaragara usanga bavuga ngo ni ngo ni ikamba ry'uburere bwiza ukibaza abahungu ntabwo turerwa twebwe abahungu baratworora bafite amafaranga batwororeramo ntabwo tureba nuko rero byifashe maze turagenda turasoma dusanga rwamureke umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo ivuga iti ahubwo inkwano yari ikwiye kuvaho igafata indi sura ahubwo niyo mpamvu twabatumiriye venanti nzabonimana umuyobozi wa rwamureke hagati aho ariko nari nasabye n'umuyobozi mukuru w'inteko y'umuco y'u rwanda kuza muri iki kiganiro agira gutya kuva ku wa gatanu aranyihorera nta gisubizo yampaye mbazanire rero umushyitsi venani nzabonimana urahura akomeye uraho kamirindi yego turaho turakomeye natwe turakomeye tumeze neza natwe ni uko imana ishimwe ndagushimiye rero uyu mwanya uhaye abanywanyi b'ijwi rya amerika kugira ngo tuganire kuri iki kibazo cy'inkwano bamwe bavuga bati isa n'iyabaye ikiguzi nabanditse kuri facebook ijwi rya amerika benshi barabyemeza mwebwe rero muri rwamureke musanga idakwiye kugumaho ni ukubera iki Eh, umuvandimwe ngira ngo wamaze kubivuga mu kanya Eh, inkwano iyo urebye usanga mu gihe turimo eh, isigaye ku izina ariko yarahinduye isura kuko turakosha turakwa ariko mu by'ukuri wareba icyo bivuze wagishaka rimwe na rimwe ukakibura ugasanga rero tugendera ku byahise cyane tuvuga ngo ni umuco umwa- inkwano ni umuco ariko wareba uwo muco ugasanga ahanini hari uburenganzira bw'umuntu cyangwa bw'abantu ugenda uhonyora icya mbere umukobwa ugiye gushyingirwa tumubonamo umukobwa ufite uburenganzira nawe ufite ububasha akagira ubwenge akagira n'uburenganzira bwo kubaho ariko inkwano twaje kugenzura dusanga nk'abantu tu- twimakaza ihame ry'uburinganire hari abayuririraho akavuga ngo naragukoye ngo ufiteho ububasha bufiteho ububasha yamara kugera mu rugo akumva ko agomba gukora ku mugore ibyo ashaka byose kubera yuko yamukoye icyo ni kimwe icya kabiri ni ukuvuga ngo inkwano iyo tuyirebye mu mateka nibyo uko babivuga ubundi cyari icyima neza cy'umubyeyi wareze umukobwa ariko icyo gihe iyo turebye uburyo ubukwe bwakorwaga umukobwa ntiyanamenyaga aho azashyingirwa ntitujya mu bihe bya mbere y'abakoroni niko byari umukobwa bimeze ntiyamenyaga uzamurongora yamenyaga uza- uzamwakira gusa imiryango niyo yumvikanaga ikajya hariya ikunga ubumwe yarangiza igahana abageni umuhungu nta ruhare yabigiragamo umukobwa nta ruhare yabigiragamo ariko noneho iyo urebye muri iki gihe muri iki gihe umukobwa n'umuhungu barakundana bamara gukundana ahubwo bakaba ari bo babwira ababyeyi bati nimudushyigikire dushobore kuba twakora twashyingirana abifite barabikora nta kibazo gihari ariko hari aho ugiye ugasanga ntabwo ufite inkwano wasanga utayifite bakakubwira bati wowe umukobwa wacu ntabwo tuzamugushyingira wa mukobwa abujijwe bwa abujijwe bwa burenganzira bwe bwo gushyingirwa kandi itegeko rirabumwemerera ugasanga wa muhungu nawe abujijwe uburenganzira bwo kuba yarongora kandi nawe afite ubwo burenganzira bwe itegeko rirabumwemerera noneho ugasanga na rya hame ry'uburenganire rihonyorwa kubera yuko umuhungu niwe wagiye gusaba akajyana ya nkwano bagurishije isambu ya se cyangwa se nawe agurishije ibye kugira ngo abone ya nkwano ugasanga iryo hame ry'uburinganire ntabwo ryubahirizwa ye ikindi ureba yego usanga umuko- usanga umukobwa nawe eh, muri kwa gushaka gushyingirwa hari igihe asenyera iwabo kuko ibishyingiranwa agomba gutwara ni ibishyingiranwa bigomba ngo gutuma agira agaciro imbere y'umugabo Reka Ako tuze gaciro kubigarukaho.
ahabwa n'ibyo ashyingiriweho venanti reka tuze kubigarukaho mu- mu- n'aba- n'abanywanyi kuko ari benshi cyane bategereje
yego turaza kubigarukaho ariko hari akantu uvuze k'umugore iyo a- akowe muri ubwo buryo atagira agaciro mu rugo hari umurundi witwa claude niyo ngabo yanditse ati nibashaka bazaduca ahubwo na miliyoni eshanu tuzayatanga ariko babitomore neza ko tuzaba tuguze kugira ngo ashitse mu rugo amenye neza uko azifata uko azokwifata kuko bibaye Eh.
ngombwa tuzobagurisha natwe turonse undi mugabo atwungukire ngizi ingaruka z'ibi bintu eh, uko uri kubivuga noneho reka duhe ijambo nzamwita arategereje ku murongo hagati aho mbibutse ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nzamwita yego uraho neza muraho muraho umwanya ni uwawe ariko uvuga ijambo rigufi cyane kugira ngo duhe n'abandi umwanya yego ni igitekerezo nanjye ni ukuvuga ngo mu by'ukuri iyo urebye usanga impano ari ikibazo kigenda kirushaho kugenda gikomera kubera ko uko umukobwa umukoye ari ni nako mbese bibyara amakimbirane mu muryango cyane cyane ko abantu baba babikomeje cyane aho bajya mu biciro umwe akavuga ayo ashatse n'undi akavuga ayo ashatse bituma rero agaciro k'umukobwa cyangwa k'umutegarugori kagenda kagabanuka uko bwije n'uko bukeye bitewe n'icyo kibazo cy'inkwano hari hakakwiye kurebwa uburyo imiryango yajya yubakira abana ititaye kuri ibyo bintu abana bakundanye bakabana kuko niyo bakomeza kwita kuri icyo kintu cyane ni nayo mpamvu imiryango myinshi igenda isenyuka kuko buri wese agenda areba inyungu ze niba nta nyungu yabikuyemo akarushaho kurakara mbese ibibazo bikarushaho kuvuka ariko ntihazajya habaho ubwumvikane abana bakundanye bakabana ndumva rwose nta kibazo murakoze cyane nzamwita nawe ndagushimiye cyane yego murakoze ijwi ry'amerika duhamagare na andre maze umutumirwa nzabona imana venanti aze kugira icyo avuga nawe amaze kuvuga andre bwe uraho neza ndakomeye ndaha ndakomeye nuko ndumva uvuga ikirundi uri mu burundi yego ndi mu burundi mu ntara ya gitega ye umwanya ni uwawe ariko u- u- uvuge ubandura murakoze cyane ama tugiye kureba ibijyanye n'inkwano aho tugeze ubu muri iki gihe usanga umengo je nda- ubu ndabifata ko umengo ni urudandazwa rw'abantu kubera umuhungu ahari arashima umwigeme aho bogiye kugera aho bakamubwira nabo bakugwabo ugasanga umuhungu bamuca umurengera bakamuca umurengera ugasanga umengo ni uguciriranwa kuko umengo ni urudandazwa muri icyo gihe uca usanga n'ingo z'ubu zitagikomera kubera iki zirasambuka cyane kubera ko umuhungu wewe aguma abona yuko umengo mu bisanzwe yaribwe ni ukwibwa mengo yaraguze umuntu nawe umaze kumugura umukoza icyo ushaka umukora icyo ushaka ni ukuvuga ko ni kwa kuntu zanduru zamaze ko ziranduka ya matati yama- aguma yaduka mu ngo ye urakoze cyane andre murakoze cyane namwe venani uyu muntu azanyemo akandi kantu ka- gashyashya ati ni urudandazwa rw'abantu murabibona mute muri rwa mureke ndakumva rwose ndere yarakoze kuba azanyemo iki kintu gishya nzamwita we ndi kumwe nawe ijana ku ijana kubera ko aha buri wese uburenganzira bwe bugomba kubahirizwa ahasigaye tukorohereza abakundanye bagakundana tukabubakira bakubaka Ah, ibirebana n'urudandaza urebye iyo bageze mu biciro bagatangira kuvuga ngo nangahe nangahe na- na Andrea nawe tu- turemeranya turemeranya kuko urumva niba umuntu bavuga ngo nimutaduha ibi aya ngaya cyangwa nimutaduha inka zingana gutya ntabwo ah, tuza kumubashyingira ni ikibazo gikomeye cyane haba harimo gucuruza ugucuruza abantu rero nabyo ni amategeko ah, ah, hari amategeko abihanira nibaza ko nabyo byagombye kugenda bika- bikarebwa neza ku buryo dushyiraho ni- n'iryo hame ry'uburinganire hari amategeko nayo abugenga ku buryo dushobora gushyingira abana bakagira urugo rwiza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku kibazo cy'inkwano uko twari twateganije kubivuga mu kinyarwanda gukora ku- ikibazo cy'inkwano mu rwanda ahubwo no mu burundi baravuga bati yewe no mu burundi niko bimeze nuko kuri telefone dufite muhamuda muhamuda ni alo uraho neza uraho turashimira imana namwe muraho yego turaho uherereye hehe yendi mu burundi i bujumbura ye umwanya ni uwawe ariko wihuta Eh, be- bibaza ko eh, ku byo nari nasomye ni intererano ku bijyanye eh, n'ibijyanye n'abantu baba bashaka kubakana nibyo yego inkwano icyo mbona kuri ibyo muri ino myaka yacu eh, nko ibice mirongo itandatu cyangwa mirongo indwi tunavuge ni nk'urudandaza baba bariko barakora kenshi rero utwo tukiri imisore eh, ntitworoherezwa kenshi usanga warashakanye n'umukobwa eh, ugiye iwabo inkwano bakubwira n'umukobwa akubwiwe inkwano akubwira ugaca ubona yuko n'ibintu eh, bya mariage no mu mutwe bigaca bikuvamo rero ibyo oye bibaye uko oye nicyo gituma uno munsi muri ino myaka ubona ubusambanyi bwabaye ndanze kuko abahungu twaraku- ni ukuvuga ko eh, mu bijyanye n'inkwano ni nk'uburemere batuzaniye nuko Rero kuri bikajyana ibyo bica bijyana bikagira ingaruka ku busambanyi gute ingaruka zabyo ni ni- ni- ni muri ubwo busambanyi nyine hajya hazamwo n'indwara eh, abana bavaye mu mu nzira zidaciye eh, zitari inzira z'amategeko nizo ngaruka mbi muri bino bihe muri bino bihe tubayemo kubera ibintu bijyanye no ku eh, no kubakana barabishyizemo ibintu byinshi by'uburemere byinshi bi- bikomeye cyane rwose rero oye bibaye uko owe ubusambanyi buca buba bwinshi ye mahamud Ubwoya urakoze bwinshi cyane burya- ndagushimiye igitekerezo cyawe yego ye hanyuma hanyuma igitekerezo cyanjye igenda nishatse kuvuga mwe ababyeyi rero nabo nyene boraba ukuntu boraba ukuntu nyene borohereza abana mbere bakanabafasha iyo baba bashatse kubakana bakanaba- bakanabatera basi muri ibyo eh, kugira bubakane biciye n'amategeko haheze bagire umuryango mwiza biciye n'amategeko n'imana ibyo oye ibyo bibashimira kandi ni nabyo imana ishaka ye urakoze cyane Mu- mu- muri make ye muhamud urakoze pe venanti hari icyo wavuga kuri iki gitekerezo cya muhamud Ah, igitekerezo cya muhamudi icyo nakivugaho arakoze cyane ni ukuvuga ngo ah, ingaruka igi- ishobora kugira ni uko hari abashobora kwiheba ntibashobore kuba bashyingiranwa uko bikwiriye Ah, hakaba hari abafata inzira y'ubusamo ndetse bakagenda batanyuze mu mategeko kandi ishyingirwa ryemewe ntirinyuze imbere y'amategeko icyo icyo ni kimwe nakongeraho ikindi ni uko muri kwa kwiheba hari abantu bageze igihe bakavuga ngo ariko si ubundi ngo ko ntateze kuzabona inkwano ubwo busambanyi avuga bushobora kubaho bushobora kubaho pe bikaba ingaruka byo kuvuga ngo ntacyo nkimaze ubwo ntashobora kuba umugabo ubona inkwano reka ngende njye gushaka abo nibanira nabo uyu munsi akabana n'umukobwa avuga ngo ni umugore ejo akaba yamwirukanye ejo bundi agashaka undi ejo bundi akaba yamwirukanye kuko nta n'amategeko azamurengera ndumva ari icyo ngicyo nabivuga radiyo ijwi ry'amerika hari umunywanyi w'ijwi ry'amerika nawe wanditse ati ariko se babonye n'igitoro n'ibiciro by'ibiribwa byadudze nabo baca bajya inama ngo yo kuduza inkwano mu magambo make ni nkaho yavuze ati ubu ngubu se ibiciro by'ibiribwa n'ibiciro by'ibitoro bizajya bizamuka nabo bazamura ibiciro by'inkwano kuri telefone dufite ndi ku masabo godefurwa ndi ku masabo yego yego uraho neza uraho neza uherereye he ndi nayirobi muri kenya ye muri kenya nuko igitekerezo cyawe mu magambo magufi cyane ndagomba mu ndarize umutumiza wacu arakumva rwose none se ko bajya baguha amahoro n'agashimwe hanyuma tukaba twirirwa turabona hirya no hino mu migenzo y'ikirundi ndetse n'ikinyarwanda kuko nicyo kimwe hariho ababyeyi bamwe bamwe abana bajyaga bumvikana inkwano ariko ababyeyi bakaba intambanyi bakavuga ngo amafaranga ni makeya none se agashimwe barajya bakanka cyangwa agashimwe ko kaba kari kose umuntu agatora urakoze cyane cyanjye cya mbere yego wari ufite n'icya kabiri nayo nzu n'icya kabiri nagomba kugira nk'inama kumbura ababyeyi iyo abana bumvikanye ati duhurije kuri iki kintu iki n'iki n'iki bajya bareka kuba inkamyi bajya batorohereza rwose murakoze yewe urakoze cyane ndi ku masabo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda venanti we nawe rero wamwumvise
kuvuga ngo agashimwe agashimwe nta n'uvuga ngo urambike ushima kuko ufite icyo ushima noneho wowe ukaba ari wowe ugena ikibazo rero cyo mu nkwano ni uko utanga inkwano ntabwo ari we ugena ni nko kuvuga ngo niho tuvuga ngo ni urudandaza cyangwa se ni ubucuruzi niwe usaba wavuga uti mfite ibi ngibi bikeya akaba atabyemera ariko mu by'ukuri uko byakagombye kugenda ishimwe ry'umubyeyi ni ukuvuga ngo yakagombye kuba ari irituruka ku mutima wa wa wundi ugiye kwitanga nahoze mvuga yuko umuhungu n'umukobwa aribo bakundana bakaba bashobora kuvuga bati iwacu umuhungu akavuga ati ababyeyi b'umukobwa bambyariye umugeni reka mbashimire umukobwa nawe akaba yavuga ati reka nshimire ababyeyi bambyariye umugabo hagati aho ngaho bikaba impande zombi ntibibe n'uruhande rumwe ahasigaye ababyeyi bakabashyigikira mu gikorwa cyabo niba bafite ibyo bafite bashobora kuza bagashyira hamwe kugira ngo ubukwe bube bakaba babafasha noneho ubukwe bukaba bakabashyingira bakabubakira bakabashyigikira ni uko nguko natwe tubyumva radiyo ijwi ry'amerika abamfasha bambwiye yuko bamboneye umuntu uri muri somaliya ntibisanzwe ko tubona abantu bari muri somaliya yitwa benjamin benjamin sawa uraho neza ndashima imana urakora iki muri somaliya nsanzwe nyine ndi mu ambasaderi ndi umusirikare uri mu butumwa bw'amahoro yego komera ku muheto yego cyane ye bandanya yego ndabumva kare nari kunuze nza kubona ubutumwa bwari kunuze kutava fesibuke y'amerika bavuga ibyerekeye gusaba ingene basigaye baduza basaba inkwano y'umurengera ndasoma komantere zimwe na zimwe mbona ubundi bwo ku ruhande rumwe rwavuga ati bamwe bazo nibabasaba bashake basaba inkwano nyinshi ariko babe ababo bamere nk'ababaguze ariko mbona ibitekerezo ni byinshi nanjye mvuga ati aha ngomba nanze kugira nange nomero ryanze gushyiraho igitekerezo cy'iwanje mu gihe ngira amahirwe yo kumpamagara rero ndagize amahirwe yo ko mumpamagaye nanjye sinshorogezaho nanjye uko ndabibona icyemezo cy'ibyo inkwano inkwano ni gusaba umuntu nk'umugenzo wo gusaba nk'uko twawusanzeho nk'abantu mu banyarwanda urahari uwo uwo mugenzo no mu barundi urahari mbese n'isi yose ngira uwo mugenzo usanzwe uhari kuko ntabyo sinabizi ko nase sinatembereye cyane ngo ngere mu bindi bihugu bikomeye cyane ariko cozi coco mu bintu byo gusa byo gutanga inkwano byari kuba byari kuba byakabaye ibintu byo kubwira abagize urugendo rwo hafi batarinze kuvuga ati ngo bagomba basabe amamiliyoni n'amamiliyoni uko uko tubayeho abantu bose barabizi ni ukuvuga ko abantu benshi badafite ubushobozi bwo kubona amamiliyoni ubwo bushobozi nta buhari ibyo ndabizi ndabyemeranya nyambaje ntushobora kuyaronka ariko mfise na- n'abavukanyi bashobora kuba batoyaronka bivanye n'uko bimeze Yeah.
ushobora gushima umwana w'umukobwa w'ahandi hantu bahaguca inkwano nyinshi ugasanga bipfiriyemwo kandi byetse no gupfiramwo uko nyene ugasanga bivuyemo kwa gucikirana ugasanga umukobwa yaragukunze nawe waramukunze ababyeyi bakaba imboga hakaba ubunoze intambamyi y'aba- y'abavyeyi ugasanga habaye ibyo gucikirana nanjye ibintu by'umuco wo gucikirana ntabwo nawemera ntabwo nawe- ntabwo ndawemeranya ndenza ko benjamin umukirisitu ndenza ko benjamin urakoze cyane ndabumva cyane urakoze rwose yego nawe murakoze cyane Eh, ubutumwa bwiza rero aho ngaho muri somaliya ni ukuri turashima nawe mugire ubundi mukomeze cyane kuza murabikurikirana ariko impanuro nk'ibi nk'uko namwe namvise murabahinga uku- kubyo bintu niba nihenze gato munyibutsa ikintu mwari mujejwe kuri ibi bintu nyine ngaho rero umunsi mwiza Wow.
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda niko venanti uriya munywanyi w'ijwi rya amerika yigeze kuvuga akantu ngo ni gushimira ababyeyi ko bareze neza umukobwa ati twebwe se ntiturerwa abahungu twebwe Eh.
ntiturerwa ako ngako ko mukavugaho iki nari maze kubivuga nari maze kuvuga yuko icyakabaye cyiza ari uko ari umukobwa arakunda afite ubu- ubu- uburenganzira bwo gukunda ari umuhungu afite uburenganzira bwo gukunda ari abakobwa muri iki gihe abenshi nabo barakora bakinjiza amafaranga n'abahungu nabo barakora bakinjiza amafaranga kuki ababyeyi batashyira hamwe bakavuga bati tugiye gufasha abana noneho ba bana umuhungu agashimira ababyeyi b'umukobwa ko bamuhaye bamuhaye umugeni n'umukobwa nawe akaba yashimira ababyeyi b'umuhungu ko bamuhaye umugabo icyo ni ikintu cyakabaye cyiza abantu bose bakabyumva kimwe ariko yaragarutse benjamin yaragarutse ku kintu cy'ubushobozi ahubwo kugira ngo mbwire abatuteze amatwi ko hasigaye hari ubundi buryo bwo gukwa aho umuhungu ashobora kuba ntayo afite cyangwa se adafite inkwano zihagije umukobwa ayafite bakiherera umukobwa akayaha umuhungu cyangwa akamuha inkwano akamubwira tuzajye gukwa iwacu niba rero izo nkwano arizo dutegereje kandi turambirijeho tuvuga ngo ni ikima neza cy'umubyeyi urumva inzira biba byagombye kunyura ziba atari zo niyo mpamvu rero twakagombye gufasha abandi kugira abo bana kugira ngo banyure mu nzira za nyazo aho kugira ngo tunyure mu nzira zibajyana ku- kubeshya no ku no- no kujyana mu buryarya na hano kuri facebook ijwi rya amerika hari umunywanyi witwa ngendahimana emmanuel nawe yavuze ati hari n'abakobwa bikwa naho ku kandi gatekerezo nyine wari umaze gukomozaho ko gushyira hamwe undi munywanyi w'ijwi rya amerika yanditse kuri facebook ati- yitwa hakizimana emmanuel ati jye mbona famiye y'umukobwa yagashatse nka miliyoni imwe n'iy'umuhungu igashaka miliyoni imwe izo miliyoni ebyiri zigahabwa uwo muryango mushyashya bagashaka icyo bayashoramo hari akandi yari- yongeyeho ati cyane cyane ko udafite mwene wabo nta kazi abona ko nta kandi kari ku ruhande ariko igitekerezo gikuru ni ugufasha umuryango mushyashya gushinga intege kuri telefone dufite niyitegeka jean pierre niyitegeka we karame urakomeye turakomeye uherereye he Eh, ndi i kigali nyarugenge gitega ndumva ari kuge- uri kugenda
yego ndi kugenda hari ahantu gatoya nari ngiye nuko umwanya ni uwawe rero ariko nta kibazo.
uvuge ubandura Eh, ni ukuvuga ngo ubundi buriya uriya ubundi ya- ku musore n'umukobwa uriya ubundi aba ari umuryango mushyashya uba ukeneye gushyigikirwa kuruta uko yaba ari umuryango ahubwo basahura kuko biriya aba ari nko gusahura gufata umuntu niba ari umusore agize urugo rushyashya agiye gushinga uriya mukobwa bamuciye miliyoni ebyiri z'inkwano cyangwa eshatu ubundi buriya ni ni nko kumusahura kuko buriya uriya muryango mushyashya uba ukishakisha uba utaramenya n'uko ibintu bimeze n'ubuzima bw'abantu babiri uko bwubakwa Eh, nkanjye rero kandi njye nacyari n'ingaragu ariko ku bwanjye numva yuko ubundi bagakwiriye gushyigikirwa nk'uko umuvandimwe yari abivuze bakazana nimba ari ugukwa ni ishimwe ni nk'ubundi niko byahoze mu muco ubundi noneho nyuma ahubwo bakaba babashyigikira kugira ngo bubake umuryango uhamye unafite n'icyerekezo kubera ko imiryango arabashyigikira kugira ngo bafate umuhungu w'umuce miliyoni ebyiri eshatu ngo ni inkwano miliyoni ifatwa nk'ikiguzi inkwano yabaye amafaranga yego jean pierre ndagushimiye cyane yego jean pierre azanye akandi kantu ati ni nko gusahura urugo rumwe nibyo venani none se urumva ibyo avuga bifite ishingiro kuko niba umuhungu bamuciye inkwano nini nawe afite ibyo ategereza ku mukobwa inangaha mu bintu bategereza ategereza ko umukobwa azana amatora akazana intebe zo mu nzu akazana igare rishya wanza hazageza igihe akazana moto cyangwa se n'imodoka waba utabibonye ni ukuvuga ngo bwa burenganzira cya cyubahiro cy'umugore ugombwa ntacyo uri bubone kuko bavuga ngo ntacyo wazanye icyo gihe rero ihame ry'uburinganire naryo ryapfuye kandi ryishwe n'uko umuhungu yumva yaguhaye byinshi akaba agutezeho byinshi kandi ibyo byinshi iwanyu yenda ntabyo bari bafite urumva na cya kindi bavuga ngo ni ishimwe ry'umubyeyi ntaryo yabonye kuko ya mafaranga yose uko yayabonye yayahaye umukobwa ngo najye kugura ibirongorano hari n'aho nasanze umukobwa yumvikana n'umuhungu aho kugira ngo bamukoshe umukobwa akazabwira iwabo ati yarayampaye bati warikosheje ati ntabwo nari nzi uko bigenda urumva mu by'ukuri ni ugutinya ko bazamukosha agakoshwa menshi badafitiye ubushobozi noneho agahitamo kujya guhishira mugenzi we kugira ngo batazamwota bakavuga bati umuhungu udafite miliyoni yo kudukwera ntabwo tumukwera ariko hari n'izindi ngaruka nabonye umukobwa hari abakobwa basigaye barahumutse kurwanirira uburenganzira bwabo kandi yewe ndabyemera iwabo bakwanga inkwano umukobwa agaca mu gikari agasanga umuhungu bakabana icyo gihe ababyeyi baza kurabukwa nyuma bakazagarukira abana ariko bumva ko bakoze amakosa icyo kintu nacyo kirahari hari abakobwa rwose banga gushyingira ngo ntabwo ntabwo babahaye inkwano zikwiriye umukobwa agacaho akagenda agasanga umuhungu urumva rero muri iki gihe nuko dusigaye byose twarabicuritse bagasezerana bakajya gukwa ari uko basezeranye naho ubundi abatarasezeranye bagwa muri cya kindi twahoze tuvuga cy'ubusambanyi akaba yamwirukana akaba yamukoreraho ihohoterwa ku buryo wasanga atari umugore mu rugo wubashywe ariko rero ibyo umuvandimwe wacu n'itegeko yavugaga nabyo birumvikana ese venani nta tegeko ririho rigenga inkwano kuki ridakurikizwa mu rwanda rirahari i burundi ntabwo mbizi ariko mu rwanda irihari nawe n'abantu ntabwo bashobora kurikurikiza kubera yuko iyo urirebye usanga ridahwanye ritajyanye n'ibihe turimo hari iteka rya minisitiri w'ubutabera baciye iteka bavuga yuko inkwano izaba ibihumbi cumi na bitanu cyangwa se inyana bikaba ibyo ni iteka rirahari ariko nta na hamwe ushobora gusanga barikurikiza nta na hamwe kubera iki kubera yuko nyine imyumvire y'abantu ntabwo igengwa n'itegeko igengwa n'iyo myumvire nyine
none se itegeko iryo teka ntabwo rigena ibihano ibihano ninde se ujya kurega ntawuhari iyo bigenze gutyo barinumira bagaceceka nta mwana ushobora kujya kurega iwabo ngo banyimye iki n'iki iki n'iki baramubwira bati genda nushaka ugende ibyo rero nabyo ntabwo ari itegeko risa nk'aho rifite ububasha ku bantu bose aho ngaho niho hari ikibazo
igera hirya ariko madamu winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe ngo jewe ndi uw'ibihugu yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo ariko abirasi bimuhumurwa mana shofe wenda ndabona ashaka uri iwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye mye kwetu ni bugo reka da ndiyo bugo iki ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yabababababa shofe twigende kombo tagisi yaje tagisi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye kombo tagisi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolence Royal.
radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku kibazo cy'inkwano cyane cyane mu rwanda nabyumvise no buriya no mu burundi ni ukuzabishakira umwanya umutumirwa ni nzabonimana venanti ni umuyobozi wa rwamurek umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo mu rwanda kuri telefone dufite twagirayezu marcel niwe ntandaro y- w'iki kiganiro nayo igira uko ishaka igira uko ishaka we ube wihanganye tubanze duhe ijambo twagirayezu ariko ntugire aho ujya twagirayezu we muraho neza nyakubahwa tomasi uraho neza nyakubahwa twagirayezu Nu- uri ikibagabaga i kigali uri umunywanyi ukomeye w'ijwi rya amerika twanyujijeho Yego.
akajambo kawe gato mu kiganiro twigeze kugirana um, n'abandi banywanyi hanyuma iki kiganiro uragisaba hari ikindi gishashya ushaka gushyiramo gu- kukizanamo wihuta wihuta yego nihuse cyane ni ukuvuga ngo tuzi ko mu muco nyarwanda umuntu yakwaga inka cyangwa se umukobwa bak- agakobwa inka nyuma y'igihe runaka yanka ikabyara hakabaho indongoranyo ya ndongoranyo igihe ababyeyi b'umukobwa bakosheje bayijyanye ku mukwe bikaba ari ibirori by'akataraboneka none nk'uyu mugabo ukora mu bijyanye na n'ihame ry'uburinganire rwa mureka ikorera hano kimironko ndayibona aho bakorera ndagira ngo mubaze mu bijyanye n'ihame ry'uburinganire byabo kudatanga indongoranyo bishamikiye kubera gukobwa amafaranga byo ntabwo bishobora kuba intandaro y'amakimbirane mu rugo umusore avuga ati nagutanzeho miliyoni inka n'igiceri cy'icumi bampaye kandi inka narazitanze sinagira icyo ndonka kuko tuzi ko kera mu mu- mu bukwe bwa kinyarwanda washoreraga inka yawe abasaza bakayishorera bakayizigira igihe runaka nabo bakazashorera inyana yayikomotseho bakakuzanira indongoranyo bigakomeza gushimangira ubumwe ya miryango yagiranye ese ubu ngubu kuba abantu bakwa amafaranga rimwe na rimwe umwana akabuzwa uburenganzira kubera umusore yabuze inkwano byo mubona bitaba intandamye ya- y'ibibazo by'amakimbirane Muza- mu- murakoze ntako nashaka kugira ku- ngo mubaze mubaze twagira yezu ndagushimiye venanti yakumvise rwose venanti we Yego, murakoze.
venanti we umwanya ni uwawe icyo ngira ngo mu- mu- mubwire nkurikije ibyo ngenda mbona nanjye nsaba abageni nkasabwa abageni ni uko mu kumvikana inkwano ahanini hari igihe bumvikana bakavuga bati uhera ku bihumbi aya n'aya ni ikimasa hanyuma niwongeraho bikaba yenda niba yavugaga ibihumbi magana atatu akavuga ati ni ikimasa n'ukwa magana atanu biraba ari inyana turagusubiza magana abiri by'indongoranyo noneho abantu benshi bagahitamo gukwa ikimasa kuko aricyo baba bavuze ko ari makeya kuko n'ubundi biba ari umugenzo kuvuga ngo bamusubije magana abiri ni ukuvuga ngo n'ubundi ni magana atatu yabahaye kuko bahita bayamuhera aho ngaho ntabwo bavuga ngo tuzayaguha ubundi Eh, birakorwa rero birahari ariko ndemeranywa nawe yuko aho batabisobanura ngo babisobanukirwe imiryango ibyumvikaneho ni hahandi umuhungu azajya agumya avuga ati nanjye iwanyu hari indongoranyo yanjye nanjye bazayimpa ugasanga harimo ikibazo cyo ku cyo kugumya gukurikirana umukobwa akaba yabigiriramo yakorerwamo ihohoterwa kubera yuko ngo iwabo batatanze indongoranyo ibyo byo ndabyemera ariko ahenshi aho ngaho dusaba abageni n'aho dusabwa abageni uko bumvikana baravuga ngo aya ni ikimasa ikimasa rero nta ndongoranyo ibaho hanyuma yakwiyongera bakagira ayo bamugabanyirizaho bakayamuha ariko urumva n'ubundi bisa nk'aho byiswe ngo ni ikimasa bakoye kuri telefone nk'uko nari maze kubibabwira mu kanya dufite igira uko ishaka igira uko ishaka we
mwiriwe cyane ndabumva ye urakomeye n'amahoro n'amahoro nitawa namwe yego turi aho uherereye hehe
rero mperereye i bujumbura ku mutanganoro muri zone ya gihosha ye umwanya ni uwawe
yego murakoze cyane reka mbanze nshimire umutumirwa nshimire na mwebwe abamenyesha amakuru mushoboye kuduha aka kanya yego natwe turagushimiye rwose hama dusimbiye gato rero kuri icyo kibazo urabona ibijyanye n'inkwano nk'uko nacanditse ati kabaye akananira abahinga bivanye n'ahariho nk'aha mu burundi tugeze aho bivanye umuntu batuye n'igikarito atuyemo ugasanga bagenda baravuga bati ubu utuye mu ikarito ikize gusumba iy'abakene niko inkwano zigenda ziraduga ugiye kureba rero ubundi bwo inkwano ni agashimwe ni agashimwe ababyeyi bo ku muhungu bategerezwa guha abo ku mubyeyi w'umukobwa ariko utari umukobwa ariko rero ubu basa n'ababigize bizinesi bagize urudandazwa kuko ugiye kuraba ukagenda nk'ahantu umuntu baka- ukumva bagukiriye par exemple nka seti miliyo ukiyumvira esike uwo muntu urabye ayo ahembwa n'ayo mafaranga bamuciye kuba agashimwe ko koca kandi ntitwibagire nk'uko umutumirwa yavuze ati ni ukunganisha eh, ibitsina byose mu bisanzwe n'umuhungu aba yararezwe ariko nk'uko n'icyo ikirundi n'ikinyarwanda bivuga ni uko agashimwe ga- ga- gakum- gakunze guhabwa eh, ababyeyi b'iwabo n'umukobwa Rero Igira uko muri icyo ushaka.
gihe, iyo bamaze gucira inkwano nk'uko umengo ni ikiguzi bibaye ngombwa umukobwa akaba atakaza afise ntiyigera abana neza n'uwo mugabo wiwe kuko urumva aranashobora kumufata nabi mu gihe afite umutima woroshye uwo mugabo akavuga ati jewe nta- nsa n'uwakuguze igira uko ariko ishaka mwigeme nawe kube yego ibyo ngibyo n'abandi babivuze reka ngushimire hanyuma duhe n'ijambo n'abandi urakoze cyane ni sawa murakoze ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda reka duhe n'ijambo ndayizeye didier noneho igira uko ishaka na ndayizeye umutumirwa aze kugira icyo avuga ku bitekerezo byabo byombi ndayizeye urakomeye turaho turashima wowe uherereye hehe i bujumbura muri komine ntahangwa Yego.
zone kinama yego umwanya ni uwawe uvuga ijambo rigufi ego ijambo rigufi nashatse kunganira gusa sinashatse kubandanya ibirebire ni ukuvuga yuko eh, ino iwacu nk'aha duherereye yego mu bisanzwe twebwe dutanga icyo bita agashimwe Eh, nta bintu by'ubuguzi ni ukuvuga jewe maze kubisoma aho hantu nkabona mu rwanda ni ukuvuga yuko abahungu ngaho ntibakirongora baca batinya ku- ku- ku- ku- ku- ku- kugira ubugeni ye urakoze cyane ego radiyo ijwi rya amerika zena ntinzabona imana rero abangabo wabumvise nabo nabumvise Mhm.
ubu urumva iyo tuvuga ishimwe ishimwe nabivuze nabi- nongere mbigarukeho ishimwe rigenwa n'uritanga ntabwo rigenwa n'uryakira iyo bije uryakira akaba ari we ugena ibyo ugomba kumuha icyo gihe biba bije ari igiciro noneho ugasanga arakubwira ibyo udashoboye ikindi ni ukuvuga ngo eh, mu byo didi yavuga mu by'ukuri abantu ubukwe buraba abantu barashyingirana ariko hari ubukwe bugiye bunyuranye abifite bashobora no gutanga ibya mirenge na za nka twavugaga na ya miliyoni ugasanga batanze imodoka batanze iki ubukwe bukaba ubukwe bukaryoha ariko kuri bo abifite ubukwe ni umunsi wo kugira ngo abantu bahure bicare banywe barye banezerwe baganire mbega bagire ibirori abo ngabo ni abifite kubera yuko inkwano n'ubundi kuri bo ntacyo zivuze amafaranga niba bayafite urasanga banywa za shampanye urasanga banywa za wici urasanga bagira gute ibyo kuvuga ngo urazana inka zingahe kuri bo ntacyo zivuze gusa ni ukuvuga ngo bafite bwa bushobozi bwo kuba bakubakira abana babo n'izo izo tuvuga ko ari inkwano cyangwa se ari ishimwe ni ibintu bisa nk'aho ah, ari ibyo ku ibi- by'umugenzo kubera yuko bo ntabwo ari ukuvuga ngo barabikeneye uh, kurusha abandi abatifite rero nibo bahura n'ingorane abatifite ni ukuvuga ngo wa muhungu niwe utari bubone ibyo akwije byo kujya gusaba wa mugeni wa mugeni nawe utifite ntari bubone ibyo gutwara ku muhungu usanga rero ababyeyi b'umukobwa hari igihe bavuga bati twebwe twakamuhaye ibi ariko ubwo tutabifite reka umuhungu tumuca inkwano yigiyeyo ayazane abe ari byo tugura bya bintu ukibaza uti ese aho kugira ngo umuhungu ayazane nk'uko byigeze kuvugwa na ngendahimana umuhu- umuryango w'umuhungu ntushobora kuza ukavuga uti dore ibyo dufite yenda byarimo na bya bindi bagomba kwita inkwano kuko n'ubundi nta kintu cy'ishimwe gisigara gisigara ku mubyeyi n'ibyo nkubwira bakazana ayo ngayo bagomba gukwa n'umukobwa bakazana ayo bagomba kumushyingirana bagashyira hamwe bakavuga bati bana bacu ngaho nimushake ibyangombwa byo kugira ngo mutangire urugo ibyo ngibyo nibyo byakabaye byiza ariko kubera yuko tuvuga ngo ni umuco ni umuco ni umuco turagumya tukavuga ngo ni inkwano ngo ni ishimwe kandi iryo shimwe uwo mubyeyi nta kintu asigarana cy'urwibutso yewe biruta n'uko wafata ifoto ukagenda ukayiha umubyeyi ukavuga uti uzajye unyibukiraho ko ndi umukwe wawe iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kuri telefone dufite nizeye jean baptiste jean baptiste we samata n'irindi murara neza urahura ukomeye uherereye he Eh, ndi i kigali mu rwanda mu karere ka gasabo nk'uko wari umaze kubibwa ni twarinizeyimana na batista Eh, ibitekerezo nabyumvise by'abambanjirije kandi n'umutumirwa nawe namwumvise rwose ibyo bavuze ntabwo njya kure hamwe nabyo mu rwanda rwose inkwano ni nk'uko bagiye babivuga ni ikiguzi ntabwo ndatinya kuvuga niba uzi mu karere muri kariya gace k'umutaratuma kamirindi yego ndahazi neza hariya muri kariya gace wenda iyo ugiye kuvuga abo- niba mbeshya baza kunyomoza ntabwo uwo ari we wese waje gusaba y'umugeni urabizi ko ari agace gafite inka inka nyinshi bafite ubushyo n'ubushyo ntabwo batinya guca inka mirongo Eh, burabyumva ko rero kugira ngo umuntu aje gusaba umugeni muri kariya gace bisaba wa wundi nyine n'ubundi uri muri ako gace wifite ufite za nka kugira ngo ash- izo bamusabye ashobore kuzitanga ubwo ukumva rero niba umusore yakundanye n'umukobwa waho adafite ubwo bushobozi ntabwo batinya kumumwima rwose agataha ntawa- ntawahawe bakamumwima pe hanyuma reka bakamumwima rwose ku mugaragaro Ni- ni ni hahandi rero hashobora kuvaho eh, ikintu kibi eh, ki- kiza kijyanye no kuba umuntu yakishingira umukobwa niba yaramutse yakunze umukobwa ababyeyi bakaja guca inkwano n'umurengera bizaba ngombwa ko bagenda bibanire niba baramutse bashoboye kubyumvikana ye nizeye ndagushimiye cyane Eh, murakoze cyane n'abandi bamwe batanga ibitekerezo turi kumwe ye komera venani komera.
ndumva nizeye azanyemo ikindi kintu cyu- yego u- ibyo abantu bifite twari twabivuze ariko noneho azanyemo n'ikintu cy'uturere ukuntu natwo dufite imigenzo itandukanye
Ah, ni ukuvuga ngo inkwano ijyana n'uko umuntu yifite n'ibyo nahoze mvuga ariko hakaba hari inkwano kera urabizi inahangaha hari abemera inkwano z'amasuka hakaba hari abemera iz'inka hakaba hari abemera n'iz'amafaranga ni ukuvuga rero ngo akarere gafite umuco uyu n'uyu karawukomeza bikaba bivuga yuko eh, nk'uko nize nize yari amaze kubivuga mu minsi yashize hari inkuru yahise ku ku binya- mu binyamakuru hano mu rwanda ivuga yuko hari umuhungu wari- wari burongore bagomba kujya gusaba hanyuma bagerayo bakababwira ngo bavuze ngo ibihumbi magana atanu yatanze ni bikeya ngo ntabwo byagura n'inka ebyiri I- ibyo byaravuzwe birasakuzwa abantu baravuga bati ese biracyashoboka ahubwo twebwe tukavuga tuti umukobwa ya- ya- ya- yagumye kubaha iwabo eh, aho ngaho wenda niho niho ruzingiye umukobwa yagumye kubaha iwabo ntiyarwanirira uburenganzira bwe kuko iyo aburwanirira niba yari yarakunze umuhungu yashoboraga kuba yaramusanze batamukoye yenda bukeye bwaho akaba yavuga ati "Umu- ni umugabo wanjye reka musange icyo gihe yaba- yari kuba ariwe urwaniriye uburenganzira bwe bivuze ariko yuko niba yarakunze kubaha ababyeyi be yagumye mu rugo n'umuhungu nawe aragenda ubwo aza- azajya abibu baravuga ngo ni ukwicoca azajya kwicoca ashake uwundi nibyo nari ngiye kubaza niba Hanyuma- umukobwa yaragumye iwabo ku bintu birebana n'intunza na kera na kare eh, byagiye bibaho Aba- aba- abanyarwanda bavuga ngo amaboko atareshya ntaramukanya ni ni ukuvuga ngo urukundo muri iki gihe nirwo rwazanye ubwo burenganzira na na- na- na- na- na leta ishyiraho amategeko y'uko inkwano iramutse ibuze ritabuza abashyingirwa gushyingirwa ariko ubundi na kera na kare iyo wa- wa- wabaga uri umuhinzi ugomba kujya ku- gushaka umugeni mu borozi nta ufite keretse iyo babaga bagufitiye urukundo rudasanzwe bakaguha umugeni w'ubuntu ariko ubundi wagombaga kugenda ukabanza ugatenda ukabayo kwa sobukwe ugakora ugakora ugakora kugeza igihe uzabonera ay'inka donc imigizi yawe ingana n'inka noneho bakemera bakagushyingira urumva rero ni nayo mpamvu bajyaga baca umugani bavuga ngo wajyaga mu bajiji wari umujiji ni ukuvuga ngo wagiye mu bantu bifite Ni- ni- ni kimwe n'abanyamafaranga inaha ngaha muri kigali umwana niba agiye akababwira ati dore fiyanse bagasanga ntibamuzi mu- muri ba banyamafaranga bandi bafite baramubwira bati ariko si uwo muntu ni uwahe ibyo nabyo ni irindi vangura ribaho icyo gihe bakaba bamubuza kubana nawe kubera yuko ata- a- umunsi bagiye gusabayo ntabwo azaba akwiza ngo abahe ibyo bashaka I- icyo gihe rero ugasanga noneho umuntu aratinya kurongora umukobwa wo kwa runaka bafite amakamyo iwabo agenda n'amaguru akumva ko atabishobora ye akanavuga ati sinabona n'aho muhera aho ngaho rero ni ni ikibazo gikomeye cyane icyo bavuga ndagenda cyumva kandi gifite ishinga
mu kanya uvuze gukwa amasuka nibuka yuko nimba ari muri mirongo inani na gatandatu igihumbi magana cyenda mirongo inani na gatandatu leta yaci- yaciye iteka ko inkwano igiye ku masuka atatu icyo gihe byateye akantu mu banyarwanda benshi benshi ntabwo babyakiriye neza mu magambo makeya ubu ngubu none amasuka baracyayakwa ni ukuvuga ngo naho biterwa n'abantu kuko hari umworozi wumva ko isuka igeze mu ru- mu rugo iwe yaca inka no bitwa yuko yaca inka akaba atakwakira isuka barahari ariko ni umuco wabo nyine mu uko bakuze niko babizi ariko mu itegeko ubundi barabivuga yuko eh, iryo teka itegeko teka rya minisitiri w'ubutabera bavugamo ubanza naba ari amasuka atatu bakavugamo eh, amafaranga ibihumbi nako bakavugamo inyana y'ibihumbi cumi na bitanu cyangwa se cumi na bitanu cyangwa se inyana ariko n'amasuka bayavugamo ni ukuvuga rero ngo hari ahantu henshi bakwa isuka cyane cyane nk'ifatarembo inka y'ifatarembo ikaba ari isuka ariko ubu ngubu abantu baragenda babihindura bakabihinduramo amverope y'amafaranga bakavuga bati tutajya mu rugo batemera isuka iyo batabajije yewe iyo ngiye gusaba ahantu ndabanza nkabaza nkamenya ko isuka bayemera cyangwa batayemera iyo batayemera tuyisimbuza kuko nta nka zi- ziba zihari tuyisimbuza amverope runaka kandi ntabwo ntabwo byari byateza ikibazo radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare uwizera norbert uwizera we ndakumva urakomeye ndaho ndakomeye uherereye he ubu ngubu mbereye nyamasheke nuko nuko umwanya ni uwawe ngewe ukuntu mbyumva ku bintu bigendanye no gukwaha nubwo ndi nyamasheke ariko nyamasheke ntabwo ari iwacu ni uko ndi nyamasheke kubera ko ariho ndi gukorera ariko nko muri kano gace ndimo hari ibintu nyine ibyo ushobora kumva nyine mu bitangazamakuru nubwo mu gihe gito namaze ntaratoza amakuru yabyo neza bitewe kuno kuko usanga nyine ibintu byarabaye nk'umuco nk'ahantu n'ubu ngubu muri kano gace amakuru ndaho ngenda numva ni uko ibintu byo gukwa amasuka baracya- baracyakwa amasuka cyangwa waba ugiye gukwa bakabanza bakagutegeka agaciro runaka k'ibintu ugomba gutanga nimba nta- nta nka wenda ufite y'ibintu nka magana abiri cyangwa magana atatu bakagutegeka amafaranga runaka wenda mukavugana niba ari ibihumbi nka magana atanu bitewe bakagenda ugasanga hamwe bakavuga ati umukobwa wacu twamuheye ishuri bakagenda babaranga bakavuga ati "Ibi- umukobwa wacu yagiye- twa- akiga nko muri pirimeri urugero hari ibisorori byamugende- byamugendagaho twajyaga tumupfunyikira ibisorori ngo agiye ku ishuri dutanga mu mirivani na gutya niyo mpira ese nimba bat- batangira kudutaya ibintu byamutakayeho wenda katubare nka minerivare baba baramutanzeho Ati, ese twebwe bahungu ko natwe baba bajya badutangaho minerivare ese ibyo byose buri ruhande rumwe bagiye rudutaya cyangwa ba- buri wese akazana itayi ya buri kimwe cyose cyagiye gitakara kuri buri mwana amaherezo ya- yazaba ari ayahe ko hahandi nyine usanga aho aho- ugasanga nyine ibintu byo- byo gukwa urabona nk'ubu ngubu ubushobozi bwagiye buba bukeya ugasanga aho kugira ngo bafashe urugo bashyigikire urugo rugiye kubakwa rushyashya ye norbe urakoze Urakoze.
cyane hinira aho ngaho igitekerezo cyawe urakoze yego ijwi ry'amerika mu kirundi kinyarwanda duhamagare na rugwiro chris harifa rugwiro ndabumva cyane voice of america urakomeye ndakomeye cyane ni amahoro ni amahoro uherereye he ngemerereye burera mu rwanda ye Eh, burera mu rwanda yego Eh.
mu majyaruguru Eh, mu majyaruguru y'u rwanda Ah, umwanya ni uwawe ariko mu magambo magufi ya ikibazo cy'inkwano by'urebye kirazamuka cyane ugereranyije urebye pe ya idusobanuye twabyumvishe neza ariko ikibazo ba- aravuga ngo ba- ba- ngo abakobwa nyine ngo byahozeho ariko urabona ubu ngubu ibintu yuko bikomeye cyane urabona gushaka ubuzima ni iki pe n'abahungu natwe tu- tuba twararezwe ntabwo tuba twarorowe pe urebye neza natwe tuba twa- twararezwe nubona amafaranga arazamuka cyane urumva yuko ni ibintu bikomeye cyane ku nkwano ba- barayadutwara tugasigara natwe ye rugwiro Turabona urakoze ubuzima.
ndagushimiye Ndakumva.
igitekerezo cyawe Eh, murakoze.
umutumirwa nzabonimana venani ni umuyobozi wa rwamurek umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore noneho twanzura namukurikiye.
iki kiganiro yego urakoze cyane rugwiro twanzura iki kiganiro Eh.
venani umwanzuro wa umwanzuro kuri jyewe ni uko nsanga ko abakingirwa ni abantu babiri kurambagiza ntibikiriho bya kera nibo be- bahura bakumvikana ahasigaye bakabwira ababyeyi bati dore turateganya dufite umushinga nimudufashe abo bashyingirwa nibo bakwiye kwicara bakagena niba hari impano bagomba guha ababyeyi babo umwe agaha umubyeyi wo- w'umuhungu umuhungu agaha umubyeyi wo- w'umukobwa cyangwa se bakabifatanya bamara gukora ah, gutanga iryo shimwe aba- ababyeyi imiryango bakayikoranya bakavuga bati abana batugejejeho umushinga none ubwo batugejejeho umushinga twabahamagaye kugira ngo mudufashe kubashyigikira bakaba bahera aho ngaho utanze iki utanze kiriya ariko noneho bikaba ibyo gushyigikira abana ntibakore ibyo guha umwe ngo undi bamureke kuko uwo bahaye byinshi ni ukuvuga ngo baba bamuhaye imbaraga zo gukandamiza undi akiyumvamo ububasha ata- atagomba kugira bwo kugira ngo uburenganzira bwa mugenzi we abuhonyore ndibaza rero yuko kugira ngo uburenganzira bwa buri wese bwubahirizwe ari ubw'umubyeyi ari n'ubw'abana bose abo bana bakwiye kwicara bakaba aribo bagena ishimwe ry'ababyeyi noneho ababyeyi bakakira icyo babahaye ntibakire bavuga ngo bagononwa ngo bavuge ngo muduhaye bikeya ndumva ariwo mwanzuro natanga kandi noneho si ukuvuga ngo byajya mu itegeko kuko itegeko nk'uko nahoze mbikubwira hari iririho ariko ntirikurikizwa ahubwo byakanyuze mu mu guhindura imyumvire y'ababyeyi imyumvire y'abagabo n'abagore bakava kuri cya kintu cyo kumva ko umukobwa azakoshwa menshi cyangwa se umuhungu agomba gukoshwa amafaranga ya nayo noneho ari umuhungu akagira uburenganzira bwo kubana na mugenzi we n'umukobwa akagira uburenganzira bwo kubana na mugenzi we uwo ni wo mwanzuro numva natanga watanga amahoro ndetse ukaba watanga no no kubahiriza ah, ihame ry'uburinganire hagati y'umugabo n'umugore bashakanye cyane cyane yuko urugo nyine ari n'urwa babiri ntabwo ari urw'umwe ntabwo ari urw'umwe
bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika mutuye mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira radiyo communautaire de la voix de mikeno ibunagana ku murongo wa fm mirongo icyenda n'icyenda n'ibice birindwi radiyo ngoma ya mani yo mu mujyi wa baraka kuri fm mirongo urunani n'umunani n'ibice umunani radiyo baraka fm nayo yo mu mujyi wa baraka ku murongo wa fm mirongo icyenda na kane n'ibice bine radiyo communautaire la verite ikorera mu mujyi wa kiwanja kuri fm mirongo urwenda n'urwenda n'ibice zeru naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radiyo ijwi riyobora voice of muhabura ku murongo wa fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ni radiyo ijwi ry'amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi cy'anyarwanda akantu mu isogonda imwe rukumbi ibi bintu byaba bifite ingaruka mu- mu ku- mu kubaka abasore n'inkumi batinze kuko bisigaye biriho abantu baratinda gushaka none iyo udafite icyo utanga ntujya guhaha wajya guhaha ugasanga baramutwaye ntabwo wajyaga wumva indirimbo bavuga ngo yagiye i bugande gushaka amafaranga yo kuzagura inkwano yaza agasanga bongeyeho ibihumbi umunani bashyiraho n'inyana y'igare Eh, ni ni iya ukuvuga kera.
ngo n'ubundi ni uko nguko nyine ah, aravuga ngo henga ajye kuyashaka yajya kuyashaka agasanga uwifite ejo yamutwaye cyangwa se agasanga yabyaye mu kimwe bye dukurikije bya bindi twavuga ko abantu bihebaro bimwe bakishora no mu busambanyi ni ikibazo gikomeye cyane nzabona imana venanti ndagushimiye cyane nibutse yuko uri umuyobozi wa rwamureka umuryango uharanira guteza imbere ihame ry'uburinganire hagati y'umugore n'umugabo inshuti zacu namwe mwese ndabashimiye cyane mbashimiye ko mwaje muri benshi muri iki kiganiro mukomereze aho ngaho icyo gusa iki kiri ikibazo abakobwa n'abagore reka da ntabwo nzi aho muba rwose murakarama radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere nta nkeka twizere ko izarushiriza radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya